Queen Naomi don't surprise well well as a shocking revelation don't hit the palace of the Ooni of Ife. As we take hear the matter, an old woman it e don't dey blame Olori Ashley for Queen Naomi's failed marriage. But now only time go tell because Queen Naomi go take back her position right inside the palace. It e no get as dem wan take do She go come back in full force. now, welcome back again to my YouTube channel, oh my correct, correct people. If not the first time when you they see this YouTube channel, I beg make you try. Like this video, make you subscribe to the YouTube channel. If you are not a returning subscriber, I thank you well well no oh, na you go go go, na him be the real MVP. Olori Ashley, they don't declare am the architect of Queen Naomi's failed marriage. Eh, even though sef say we don dey put cement dey patch the marriage wey dey between di kabiyesi and our beloved queen naomi eh this old woman don come outside now come gbasuo ashley afo e make everybody know say ashley na im be di number one reason why the marriage wey dey between di kabiyesi and queen naomi no work queen naomi love peace she dey very very friendly she dey very very kind she know they like wahala she know they like woto woto uh, but because of say people you surrender b, a, c, they be bad bad people that is why the thing come later influence queen naomi like this online in-law don't react for comment section law oh, because eh anytime when they be say matter concern queen naomi like this you know they could to keep quiet too much god na go continue to expose all of these women truth go come out and it go surface and it go shine so shall it be ashley could not be trusted from the very very beginning they are all doomed for for juju because they always they do juju they do not, they they do uh, voodoo they do all those things they go face the doom of the juju wey they do o oh. we they praise god for in mercy on our beloved queen naomi as if they use different different people they expose all the wickedness where they happen for inside the palace This old woman now wey don come outside now wetin im dey talk? no be lie im dey point the fingers to the right people wey make queen naomi life dey very very difficult now i don understand why kabiyesi cannot eh, easily forgive eh, ashley yes kabiyesi no be forgive ashley because ashley na the only thing wey dey make am relevant for inside the palace now na the calabash wey im dey carry for the kabiyesi apart from that, e no get any meaning Queen Naomi, we they beg you make you stay away from Ashley. She na bad news. God will continue to expose them daily. Everything where they don't do to this innocent woman, God will continue to expose them. All the evil, all the wickedness Where any of the Olori you see eh, they no go see peace. If they don't really do anything against Queen Naomi. Yes now, now Olori Ashley now mastermind everything wey consign eh, the only of Ife against Queen Naomi. e make am difficult for Kabiyesi to seek Queen Naomi for the light wey she truly be. Ashley sold her birthright to Mariam and according to how we take hear the information. Ashley greed dey very very kong. E betray the Ooni of Ife even though sef say she from Ile-Ife there but lie lie e enter queen naomi as if say na a bestie bestie relationship na e dey do with queen naomi but you know this kind of people wey go get relationship wey dem go dey do you dem go dey blow you breeze na a good example of the kind of person wey ashley be she go face the fire and the consequences of everything wey she do for queen naomi if all this alleged information wey we dey hear na true if wetin pipo dey talk na true then kabiyesi e go need to let go of this women no be today we don dey talk this matter sit down well make i break the gist well for you ashley wey normally dey live for uk with her daughter don return to the palace she dey always dey go uk becos kabiyesi no want any child wey no be im own to stay for inside the palace as ashley dey live for uk with her pikin and only come back when she need to visit di kabiyesi as ashley return this time e be as if say na her turn to stay wit di kabiyesi We hear say Kabiyesi not dey sleep with any of the queens now. Yes, pending when Queen Naomi could fully enter inside the palace. She just they return not to function some duties where she did do for Kabiyesi as per calabash carrying and all those kind of thing. But something shocking happened when nobody be expect as Ashley they walk around the palace an old woman stop her for road. Ashley no greet the woman and the woman begin the para. Mm. she tell ashley say you see the palace wey you dey waka up and down dey enter. you be the main reason why queen naomi marriage fail na you be the architect of queen naomi failed marriage This woman continue you see say this palace na your home na wetin you dey think for your mind but na lie This palace belong to our beloved queen naomi you don cause plenty wahala for inside the palace you go soon enter fire and you go see the fire where you go enter na so na this elderly woman open mouth dey tell olori ashley di kind fire wey go burn olori ashley if all this alleged information na true no be small thing. all the evil wey be say they don do against queen naomi e go wrap for for their head ashley just stand there shocked e dey wonder how this woman take get all this information wey she dey vomit about her we hear say before kabiyesi marry queen naomi People dey talk say kabiyesi bin love ashley na so we dey hear oh we no know i no know me personally i no know na here i dey hear but because of the throne no go accept any woman wey get pikin kabiyesi no fit to marry am ashley don always get daughter wey e be eh, eleven years He don already get daughter e don always dey with that im daughter since while kabiyesi don dey on the throne for only about five years or thereabout, so the palace no fit to accept Ashley as a queen. When Queen Naomi enter palace, Ashley make life unbearable for Queen Naomi. The worst part be say Kabiyesi introduce Ashley to Queen Naomi as a businesswoman, say dem no get any affairs. Queen Naomi wey no sabi Ashley real plan accept am and even dey discuss some matters with her. Ashley use dis opportunity to betray our beloved Queen Naomi and make sure say she leave the palace. Queen don't suffer plenty plenty plenty things for inside the palace because of Ashley and the other Oloris. They plot against her, use juju, use babalawo, use spiritual powers to make sure say she leave the palace. Eventually, Queen Naomi leave and Ashley and the other Oloris they take over. They take over, dem see peace, no. they give Kabi a see peace, no. Now the old woman don't come out to confront Ashley. She warn Ashley say if she not leave the palace, fire go burn am o fire wey e better go burn am she go suffer everything wey she make queen naomi go through ashley stand there speechless e no fit talk because e know say everything wey the woman dey talk na the truth na be that. my correct correct people na this particular alleged information na dey hear straight from the palace of the Oni of ife and as i hear this particular one i say na wow no be today we don know say Ashley no be better person according to the all the alleged information we dey hear but as i dey hear am na so i say make i package am come inform una make you remember say na alleged information wey i hear now dey pass to una no be say i dey stay for inside the palace na here i hear am but the wickedness of all these women if na true e no good dem really do queen naomi too much badoski abeg make you share your thoughts below in the comment section and like and share